radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana mwaramutse ejeni namwe muteze amatwi muri aka kanya tuyahere ku mugabane wa afurika somaliya na kenya ejo ku munsi wa kane byaranaguye imigenderanire yabyo ya kidiporomasiya somaliya yatangaje ano makuru ivuga ko ubucuti n'igihugu kibanyi cyayo bunagutse inyuma y'ibiganiro byari bihagarariwe na katari mu kiganiro ubushikiranganji bwo guhanahana amakuru muri somaliya bwahaye abamenyeshamakuru i mogadishu bwavuze ko mu byo impande zose zumvikanye harimwo ukubahana ukutivanga mu by'igihugu kanaka hagati ya kenya na somaliya hamwe no kudasotorana imigenderanire ya kenya na somaliya yatitutse mu mwaka uheze mu kwezi kwa cumi na rimwe somaliya yirukanye ambasaderi wa kenya yongera isaba wayo yari nairobi gutahuka somaliya icyo gihe yagiriza kenya ko yivanga mu by'amatora yayo ariko kenya yarabihakanye yivuye inyuma ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ejo ku munsi wa kane ryaragabishije ko afurika ishobora kujya mu gice cya kabiri cy'abandura ku bwinshi umugera wa covid cumi n'icyenda oms ivuga yuko ari ukubera uguteba gucandaga abanyagihugu hamwe n'ikindi gisanira gishasha cy'uwo mugera gishobora kwaduka ibiro bikurikirana afurika muri oms byavuze ko uwo mugabane ukwiye guhambya ibindi bice by'isi mu gucandaga abanyagihugu bawo afurika ubu iri ku gice kimwe ku ijana cy'inshansho zimaze guhabwa abantu ku isi nk'uko oms ibisobanura ariko naho biri uko oms ivuga ko ibitegiri by'abandura n'abafa muri afurika bikiri hasi ugereranije n'ibindi bice by'isi
washington ijwi ry'amerika mu makungu harashobora gufundikwa amasezerano mu ndwi ziri imbere acira inzira leta z'ubumwe za amerika na irani yo gusubira mu masezerano ya nikeleyere yo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu umutegetsi mu bushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire yabivuze ejo ku munsi wa kane ariko yongera ko bizoshoboka ari mu gihe irani yofata ingingo ya politike yo kubikora kandi ko hakiri n'ibyo gukorwa abategetsi ba amerika barasubiye i vienne muri autrichia muri iyi ndwi ku nshuro ya kane y'ibiganiro na irani k'ukuntu bosubira muri ayo masezerano abategetsi bo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika bafise icyizere ko leta ya afghanistani izoshobora kwivuna ibitero by'abatalibani byatangujwe haciye iminsi urunani rw'inteko za amerika na otani zitanguye kwegeranya ibyabo no kuva mu gihugu abategetsi bo mu ntara za afghanistani baragabishije ko leta iriko iratakaza abasirikare benshi mu rukurikirane rw'ibitero kuva aho amerika itanguriye gukurayo abasirikare bayo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu bamwe mu bategetsi ba amerika hamwe n'abahinga bigenga baragabisha ko gukura abasirikare ba amerika bashika ku bihumbi bitatu n'amajana atanu hamwe n'inteko za otani zishika hafi ibihumbi indwi bizosiga mu kaga abasirikare ba afghanistani abantu bashika kuri mirongo ibiri na batanu barimwo umupolisi umwe barishwe ejo ku munsi wa kane mu kurasana kwabaye hagati y'abadandaza ibiyayuramutwe hamwe n'abapolisi iriyo do janeiro muri brezile iyo mirwano yatumye abanyagihugu bo mu mihana y'i jakarezino aho byabereye ku murwa mukuru baguma mu mazu yabo igipolisi cyavuze ko mu bafuye harimwo abakuru b'iyo migwi y'abadandaza ibiyayuramutwe kivuga kandi ko abantu hafi icumi bakekwa kwifatanya n'abo bantu bahagaritswe
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika umukuru w'umurwi severe ushinzwe kumenya ukuri ku mabi yabaye mu kahise k'uburundi no kunywanisha abarundi yongeye guhumuriza bamwe mu bibaza ko uwo murwi urimo gukorera gusa ku bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri washimye guhera ku mirongo irindwi na kabiri dukore hanyuma twaragisigaye neza mu nama nshingamateka na nkenguzamateka tuvuga tuti ni ukugira turabe ko ababikoze baba bakiriho tugera tubumvirije duhegeje tuje ku mirongo umunani n'umunani uwo ni Pierre ndayicariye umuyobozi w'umurwi severe urukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba rwaraye ruhamije icyaha cy'iterabwoba n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibintu biturika abantu umunani barimo umunyamakuru Focus Ndayizeye rubakatira igifungo kiri hagati y'imyaka icumi na makumyabiri n'itanu naho urubanza imiryango igera kuri makumyabiri n'irindwi mu murenge wa nyarutarama iregamo umujyi wa kigali kutayishyura imitungo yawo yakuwemo ntirwaraye rubaye kandi bamwe mu barega ntibarabona kimwe n'ubwo urukiko rwasabye impande zombi gushaka umuhuza izi nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika umuyobozi w'umurwi severe ushinzwe kumenya ukuri ku mabi yabaye mu kahise k'uburundi no kunywanisha abarundi arahumuriza bamwe mu barundi bibaza ko uwo murwi urimo gukorera gusa ku bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri petero kavenda yicariye yabishyikirije ku wa kabiri no ku wa gatatu muri iki cyumweru gishize mu ntara za muyinga na kirundo ubwo yatangizaga ibikorwa byo gutaburura ibisigarira by'abarundi bishwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mugezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda icyo gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abarundi bo mu bwoko bw'abahutu bishwe mu rwego rw'umwaka w'igihumbi kimwe magana mirongo irindwi na kabiri cyahereye ku munsi wa kabiri w'ino ndwi muri komine mwakiro y'intara ya muyinga mu kibira cya ruvubu mu buraruko bw'uburundi abanyagihugu bo muri komine mwakiro bari batekewe n'ubwoba kubera icyo gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abishwe muri urwo rwimo rwo mirongo irindwi na kabiri umukuru w'umugwi severe yahumurije abanyamwakiro n'abategetsi batandukanye bari bitavye itanguzwa ry'icyo gikorwa mu buraruko bw'uburundi ndayicariye afatira ku bikorwa bimaze kubera mu zindi ntara z'uburundi aho tumaze guca duhereye mu kamenge dusimbiye mu rusaka rwa mwaro aho tumaze guca tugiye ku ruvubu muri komine shombo ya karusi ibinogo munani byo mu mirongo irindwi na kabiri duca turagaruka muri komine yitwa giheta giheta ya gitega dutora ibinogo bidasanzwe ahitwa mashitsi ahitwa nyabunyovu ahitwa nyambeho ahitwa mutobo aho hose ni mu mirongo irindwi na kabiri ibyo byose tubimenya kubera abenegihugu abanyamwakiro babonye iyo mirongo irindwi na kabiri si bake bavuga ko bagitekewe n'ubwoba bibutse ibyabaye simoni semapfa ni umwe muri bo yariye umutima amenyo abwira abakunzi b'ijwi rya amerika ibyo yibuka ari no mu bimba ibinogo byatabwamwo abicwa icyo gihe amarebe babitwimbije bakatubwira ngo ngo ni iby'abasoda ngo barodakoza ngo kugiramwo amanebure ngo barari bumwe bw'imureri ngo bwabo ngo buza ngo gutera igihugu bwimureri nabwo rero urumva bari twebwe abahutu irindwi na kabiri baca baza kurobanura abarimu bigisha ino babatwara babica tutamenye iyo baja irindwi na gatatu niho bazana aba nabo kuza kubata ngaho ibibazo rero jewe nabibonye kuko ndabizi ivyo bikorwa vy'umugwi severe ayi mwakiro vyari bitabwe na bamwe mu bashingamateka barongoye n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka abere gashatsi mw'ijambo ryiwe yashimiye umugwi severe ku vyo umaze kurangura turabashima ingene bari ku kiti igikorwa c'umugwi severe nivyo nk'uko uwurongoye yabishikirije abarundi bamwe bamwe hari abashatse kuvuga ibi na biriya ubwa mbere umugwi severe ni umugwi w'igihugu ni umugwi ugamijweho byavuye mu biganiro kandi igikorwa uriko urakora ni igikorwa cyo kumenyekanisha ukuri kugira ngo abarundi bamenye ibyabaye mu gihugu babimenye maze banduruke barikwiranire kumenya yo kahise k'igihugu nibaza ko ari uburenganzira bw'umurundi wese cyane cyane abari kuno munsi umushingamateka beri gashatsi yatawe mu mugambwe w'abadasigana iprona waramutswa uburundi igihe c'urwo rwimo rwo mirongo irindwi na kabiri yiyamiriza abavuga ko umugwi severe uri gukora ibitari vyo uwo mushingamateka afatira ku byo yiboneye ayimwakiro anegura abafata ibintu uko bishakiye ko rero hari abavuga ngo ibi umugusiveri uri kurakora si byo ngo kugira akabuze nibaza ko abo bantu ari ukwihenda cyane ibi batweretse ngaha murabona ko igihugu cyacu cyarabayemo ibibazo harabayemo ubwicanyi ubwicanyi bwagiye bukurikirana insiguro batanze iratomoye ndetse iyo nsiguro barayiduhaye no mu nama nshingamateka no mu yandi manama bamwe mu bo umushingamateka gashatsi avuga ko bariko bashikiriza amajambo atariyo ku bikorwa vy'uwo mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha hari abavuga ko uwo mugwi uri gukora gusa ku bwicanyi bwo mirongo irindwi na kabiri kandi uri kuzura kaboze abo umukuru w'umugwi severe ari mwakiro kuri uwa kabiri yarabahumurije imigere cumi ntitereka uri kurarondera ukuri twashimye guhera ku mirongo irindwi na kabiri dukore hanyuma twaragiziguye neza mu nama nshingamateka na nkenguzamateka tuvuga tuti ni ukugira turabe ko abakiriho bogenda tuganiriye ko ababikoze baba bakiriho twogenda tubumvirije duhejeje tuje ku mirongo umunani n'umunani tuje mu mirongo icyenda na gatatu umuntu azogukwegera hariya na hariya azoba ariko arakujuragereza ibyo bikorwa by'umugwi severe bikorera mu buraruko bw'uburundi byatanguye ku munsi wa kabiri muri komine mwakiro ku munsi wa gatatu naho byatangurijwe muri komine busoni y'intara ya kirundo umukuru w'uwo mugwi petero karaveri ndayicariye nyene gutanguza ivyo bikorwa yatangaje ko abarundi bazoshikirizwa icabivuyemwo birangiye n'ahatatanze ikiringo bizomara
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu rwanda urukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba rwari ruhamije icyaha cy'iterabwoba n'icyaha cyo gucura umugambi no gukoresha mu buryo bunyuranije n'amategeko ibintu biturika abantu umunani barimo umunyamakuru focus ndayizeye rubakatira igifungo kiri hagati y'imyaka icumi na makumyabiri n'itanu inkuru mugezweho na mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda asumuta kabuye asoma icyemezo umucamanza mu rukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iterabwoba yari ku cyicaro cy'urukiko rw'ikirenga abaregwa bari muri gereza ya mageragere ni icyemezo cyatangajwe ku buryo bw'ikoranabuhanga ry'amashusho umucamanza yavuze ko abantu umunani kuri cumi na bane baregwa icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukora no gukoresha binyuranyije n'amategeko ibintu biturika ahantu hakoreshwa na rubanda yasobanuye ko umunyamakuru focus ndayizeye na bagenzi be batandatu bagombaga guhanishwa igihano kiri hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu ariko ko bafashwe ibyaha bikiri ku rwego rwo hasi rw'imyiteguro bikaba nta ngaruka byagize mu gihugu kubera iyo mpamvu urukiko rubahanisha igifungo cy'imyaka icumi kuri buri wese nta muhanga kasiye nawe wahoze ari umunyamakuru mu rwanda akaza gutoroka gereza afatwa muri iyi dosiye nk'uwari ukuriye iri tsinda ryagombaga gukora ibikorwa by'iterabwoba mu rwanda we yahanishijwe igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu urukiko rwanzura ko nk'uwari ukuriye iri tsinda ahanishwa igihano kinini kuri ibi byaha gusa urukiko rwanzuye ko uko ari cumi na bane badahamwa n'icyaha cyo kugambirira guhungabanya ubutegetsi buriho hakoreshejwe intambara rwumvikanishije ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza uko iki cyaha cyakozwe umubare kuko ari cumi na bane urukiko rwagize abere batandatu biganjemo abasore baregwaga kuba bari mu itsinda rishinzwe kumenya ahagombaga guterwa ibisasu umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha bwasobanuye ko aba basore bagombaga gutera ibisasu ku bigega bya peteroli ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi nyuma bagahita bahungira mu gihugu cya uganda aho bari kuva bajya kwitoreza igisirikare mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo urukiko rwategetse ko bahita barekurwa bagataha abaregwa bose uko ari cumi na batatu bari mu rwanda kuko kasiye nta muhanga yaburanishijwe adahari bose uko ari cumi na batatu baburanye bahakana ibyaha baregwa gusa bagasobanurira urukiko ko ibyo bemeye mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha babikoreshejwe no gushaka gukiza amagara yabo kuko bemeza ko bakorewe iyicarubozo umunyamakuru ndayizeye fokasi ubwo yireguraga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yabwiye urukiko ko yemeye gushyira umukono ku nyandiko mvugo zimushinja uruhare mu byaha by'iterabwoba kubera iyicarubozo yakorewe urukiko ariko rwatesheje agaciro izi mvugo z'abaregwa ubwo rwatangaje ko batabashije kwerekana iyicarubozo bakorewe twashatse kumenya niba bahamwe n'ibyaha bazajurira ibihano bahawe tubaza umwe mu bunganira fokasi ndayizera niba biteguye kujurira yadusobanuriye ko aribwo bakimenya imikirize y'urubanza akaba ataravugana n'umukiriya we bityo ko umwanzuro uzafatwa ku cyifuzo cy'umukiriya we abaregwa bafashwe mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani asumita kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda kandi urubanza rw'imiryango igera kuri makumyabiri n'irindwi ituye mu murenge wa nyarutarama mu mujyi wa kigali nirwaraye rukibaye umucamanza yasabye impande zombi gushaka umuhuza muri uru rubanza gusa na mbere y'uko urubanza ruba hari bamwe mu baturage bafunzwe n'inzego z'umutekano itangazamakuru naryo ntiryorohewe muri uru rubanza baraburana ibibazo by'imitungo yabo bagasaba guhabwa ubutabera inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda eric bagira ubusa ukigera mu nkengero z'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge wahitaga ubona inzego z'umutekano za rugose zari ziganjemo abapolisi bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abapolisi bakuru n'abandi bari bambaye imyenda ya gisivile bagendagendaga kugera no kuhagarara iperereza ku rwego rw'umujyi wa kigali kwinjira mu rukiko buri wese yagombaga kubanza gusakwa ibintu bitamenyerewe mu zindi manza icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye umucamanza yabanje kumenyesha ababuranyi bombi ko byaba byiza habayeho ubuhuza muri iki kibazo kuko ibirego bya byabo bisa byabaye ngombwa ko umucamanza asaba imiryango y'abarega umujyi wa kigali kwiherera bakavugana n'ababunganira bikamenyekana niba bemera ubwo buhuza byarangiye impande zombi zemeye zisaba umucamanza ukuriye inteko iburanisha akazababera umuhuza hagati aho hari indi miryango irega umujyi wa kigali nayo yagombaga kuza kuburana urubanza amakuru ijwi rya amerika yamenye iyo miryango yari yakoresheje imipira yari mu ibara ry'icyatsi mu mugongo banditseho kangondo and kibiraro need justice kangondo na kibiraro bakeneye ubutabera ugenekereje mu kinyarwanda ariko bamwe mu bagombaga kuburana bambaye batyo bafunzwe n'inzego z'umutekano mbere y'uko bagera mu rukiko ubwo ijwi rya amerika ryari ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ryahamagawe na bwana jean dodier shikama umwe mu bari mu nzira zerekeza ku rukiko twumva atabaza ariko anashyamiranye n'inzego z'umutekano yatubwiraga ko bamuhatiraga kuva mu modoka ku ngufu akinjira muri kasho ya polisi ya rwezamenyo kuri club rafiki nyamirambo byabaye ngombwa gushaka kujya kureba ibiri kubera kuri rwezamenyo ariko inzego z'umutekano ntizabyemera nkigera mu marembo y'urukiko asohoka nahise nsamirwa hejuru n'abasore b'ibigango bari bambaye gisivili batangira kumfata imikaba y'ipantaro nk'abashaka kuyinkuramo nk'abafashe igisambo bamwe ibumoso abandi iburyo akavuyo karavuka abapolisi bari bambaye nk'abiteguye urugamba n'imbunda batangira kumpatira kwinjira mu modoka zabo ariko ndabyanga n'abasabaga kungaragariza ibyaha cyangwa amakosa yabateraga kumpatira kwinjira mu modoka bakabibura abahisi n'abagenzi bahuriye bibaza icyabaye bamwe mu banyamategeko bakabaza icyo bari kuziza umunyamakuru nababwiye ko ntashobora kwinjira mu modoka yabo ntazi impamvu cyane ko tudahuje akazi babonye ko rubuze gica kandi imbaga yabonaga ibyabaga uwari ubakuriye tutabashije kumenya mu mazina ye ari kumwe n'uhagarariye polisi nyarugenge csp urujeni bemeye ko inzego zabo zampohoteye bansaba gutuza nkabyihanganira byarangiye ntabashije kumenya ibyabereye kuri sitasiyo ya rwezamenyo ku baturage basezeranijwe ubuhuza muri uru rubanza rw'imitungo yabo bakavuga ko igihe umujyi wa kigali wakwemera ibiganiro biciye mu mucyo ikibazo cyakemuka mu mahoro bwana emmanuel sahinkuye ari muri abo erega burya abaturage twebwe turi abana beza byose ni mu biganiro bavuze bati umujyi wa kigali wemewe ukavuga uti turawubashubije cyangwa se tugiye kubaho twababariye nta kibazo twayakira tukagenda tugashakisha ahandi kuko dore ko ubutaka buracyari mu gihugu cyacu ni hanini aho gutura ni hanini nta kibazo nabwo twabyakira ku rundi ruhande hari abavuga ko ubu buhuza busa n'ubudatanga icyizere bitewe n'igihe ikibazo cyabo kimaze madame josephine mukankuranga avuga ko kuva ibibazo byatangira we nabe basigaye basembera iki cy'ubuhuza bashyizeho rero n'ubundi byatangiye bavuga ngo bagomba kuduhuza bakajya batubeshya baturerega ntibatubwize ukuri ibintu byose bakabikora nk'igitugu ibi byo kumbwira rero ngo ngo bari gushaka kugira ngo ngo baduhuze ngo twumvikane ngo tugire ibyo tuganira nibaduhe ayo batubariye basi tugende tujye gushakisha ubuzima ahandi mu by'ukuri twararenganye igihe gishize ni kirekire aho umuntu yifuza ngo iyo urupfu rwari ruje rukankuraho tubikandukira kubaho nubwo batubwira ngo baradufunga uri kubyumva njyaho kugira ngo uzunyimure njya nege gusembera ahubwo nibaguregereza baze twese badushyiremo n'imiryango yacu n'abana bacu ubu se tuzasembera tuzageze ku wakangaye niba mbyumva neza nanone rero murasa n'abadafite icyizere kuri ubu buhuza nta cyizere dufite iyo baza kuza kuba ari abavuga ngo baraduhuza ikibazo kiba cyarakemutse mu bavuga ko bafunzwe kubera kwambara imipira yanditseho ko bakeneye ubutabera ntitwabashije kubabona ariko twabonye abandi batari bambaye iyo mipira nabo bemereye ijwi rya amerika ko bafunzwe bakaza gufungurwa uyu ni bwana teoneste mwihusi wari wafungiwe rwezamenyo abambaye imipira bari bane imipira yari yanditseho ngo turashaka ubutabera kugeza ubu mwabasizemo bo tubasizemo nyine nta nubwo tuzi amakuru yabo jean pierre bane bari bari kwambura umupira bigeze bambura uwo mupira nyine undi wari urimo n'uwo bita taberekani shikamana yari ari mu kindi cyumba hakurya nawe yari ahari nawe mbega ariko we yari ari kubazwa hakurya mbega we ntibatumye twegerana undi nawe wari unahabonye yari kanyamandazi uwo bajya bita kanyamandazi sinzi muzi bakwambitse amapingu mu yandi magambo banyambitse amapingu gutya mbega bari banyambitse amapingu reka n'uyu twari kumwe urumva ni ikibazo barenganye nyine rero se tutarenganye urumva mbega umuntu kujya kuburana bakamufunga bakamwambika amapingu agafatwa n'abapolisi turasaba uburenganzira bwacu ijwi rya amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda sipi jean bosco kabera rigamije kumubaza impamvu bafunze abo baturage umubare wabo bafunzwe ndetse n'icyo babafungiye sipi kabera ntiyitabye telefone ye yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi atubwira ko ari mu nama gusa ntacyo yadusubije ubwo twateguraga iyi nkuru si ubwa mbere humvi kumvikana abakubitwa n'abafatwa bagafungwa muri iki kibazo cy'imitungo ya Nyarutarama mu mujyi wa Kigali ikibazo gifata umuzima ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo imiryango isaga igihumbi isabwa kwimuka mu masambu yabo bakajya mu mazu yubatswe na leta ariko muri bo bahisemo kugana inzira y'ubutabera bavuga ko baba barenganye hagati aho umuhuza bwana Didas Nshimiyimana yemeje ko impande zombi zizatangira kuganira kuva ku itariki ya cumi n'enye z'uku kwezi kwa gatanu aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu rwanda twerekeza muri tanzania aho abarundi magana abiri mirongo itatu bari barahungiye mu nkambi ya nduta baraye basubiye mu gihugu cyabo ni gahunda ya leta ya tanzania ifatanije na hcr abatahutse basubiye mu ntara z'amakamba rutana na ruyigi bamwe muri izo mpunzi ariko bavuga ko bataha babihatiwe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin abaha inkuru irambuye kuri uyu wa kane hatahutse imiryango ijana n'itatu igize abantu magana abiri na mirongo itatu biyandikishije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi abari bashyizwe ku rutonde na aser ni imiryango ijana na mirongo ibiri igize abantu magana atatu na mirongo itanu abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha ijwi amerika ryatembereye mu nkambi ya nduta kuri uyu wa kane aho ryasanze biyandikishije gutaha gutahuka bariko baritegura gutaha none twogira gute kwata kundi tutoharira ntitwoharira kuko biratugoye bamwe bafise ibibazo vyinshi aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye si vuba ngira mwarabibonye mwese mwarabona nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu c'amata n'ubuki ko bodufata mu mugongo natwe tugatura tukaruhuka guhunguka si nabi ariko natari nabi n'abatwana batamakaye akazi n'abagendana ubumuga bahunguka ntibahunguka kugira ngo bamewe neza cyane ubushake bwabo bahunguka kubera ihimiriza mugabo ku bwabo batohunguka dukatamo bagiye kujya mu burundi areka twahunze biga ibitandukanye yakindi nk'abatanu batama akazi nawe twohunguka tujya he tugiye kwibeshaho tugiye gupfa guhunga duhunguka duhunga duhunguka twararushe baduhenda mu wundi hari amahoro nta mahoro ariho aho habereye intambara si vuba kaba umuntu ntakiri intambara ni akagobero ni akagobero batugobereza gusa kuko ataka umuntu abijya atawuharira n'umugaba nayo ahandi twebwe ntacyo dushimariye muhira yego bavuga ngo kubaka bavuga kubaka igihugu cyabo yego abakiri bato ni sawa barashobora kubaka igihugu cyabo none natwe niyo turukubaka ngo iki tutakirima tutakidandaza tutakijya gukorera ingero ku bw'izo ngorane n'amabi y'ama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi haseri mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi mu bugwaneza atampaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine icyo nicyo dusaba birukanwa ukagenda amengo n'ingufu ziriko nta kamaro ivyo nivyo dusaba katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu icyo nsaba un na leta ya tanzania bodufata neza kuko si twebwe aho bazobona amahoro abonetse neza rwose nyine nibo nyine niba bazaza kutubwira ati ni amahoro yabonetse burundi ni mutahe umuyobozi yashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya tanzania bwana sudi mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha igihugu cya tanzania cyitwaza yuko mu burundi amahoro yagarutse ninawasihi nendeni kwa wingi mkajiandikisha mrudi nyumbani ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kubera ntacyo dufise tunyegeza amakungu yose yarabonye ibyabaye mu burundi ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho nta mpungenge mfise kuri iki ndiko ndababwira kuva mu nkambi ya duta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ni ahabihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika abakozi na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije fatuma kanana arimase nibo bashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.